mwumva ni radiyo y'ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda nongeye kubaha ikaze muri kumwe na veniste nshimiyimana mu rwanda mutwumvira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu no kuri fm mirongo inani n'umunani n'ibice bitatu naho mu burundi turi ku mirongo migufi ya shotweve kuri metero cumi n'icyenda na makumyabiri n'ebyiri dore ingingo nkuru twabateguriye muri uganda ikigo cy'igihugu gishinzwe imiti cyatangaje ko cyemeye umuti witwa covid ndetse nk'umuti wo gufasha mu guhangana na virusi ya korona
ati national drug authority ishingiye ku bushakashatsi bw'ibanze hamwe n'inyandiko bifashe ku buziranenge bw'uwo muti covidax yawemereye gukoreshwa ariko irasaba abarimo kuwukoresha bose ngo haramutse hari ingaruka bagizeho bahite batumenyesha
abiyaze jwamwiri umuvugizi w'ikigo cy'igihugu gishinzwe imiti muri uganda abahoze ari abakuru b'ibihugu muri afurika mirongo itatu na batatu barasaba ubufatanye bw'umuryango mpuzamahanga mu guhangana n'indwara zititabwaho uko bikwiriye izo ndwara ni bwoko ki izo ndwara ni indwara mu by'ukuri zikunze kwibasira cyane cyane abantu babayeho mu buzima buciriritse ni indwara kanini zijyanirana n'isuku nke cyangwa se umwanda muri rusange akaba ari indwara mu by'ukuri ziganza cyane cyane mu bihugu biri ahantu hashyuha jean bosco mbonigaba umuyobozi w'agateganyo w'agashami gashinzwe kurwanya indwara zititabwaho mu kigo cy'igihugu cy'ubuzima mu rwanda rbc ayo makuru kimwe n'andi avugwa hirya no hino ku isi ni mu kanya mugome ku maradiyo yanyu duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi mwateguriwe kandi mugezwaho na mugenzi wacu aloyizi bigirimana aloyizi wiriweho mwiriwe veniste namwe muduteze amatwi tuyahere mu yavugwa ku mugabane wa afurika abaroberi mu ntara ya tigre muri etiyopiya baragabishije ku munsi wa kabiri ko bashobora kuzosambura ubushobozi bw'inteko za etiyopiya na eritrea naho leta ya etiyopiya yatangaje ko ihagaritse intambara muri iyo ntara leta ya etiyopiya yatangaje ku munsi wa mbere ko ihagaritse intambara ivuga ko bica bishyirwa mu ngiro ubwo nyene iri tangazo ryaje haheze hafi amezi umunani iyo ntara iri mu ruhagarara rw'intambara umuvugizi w'inteko z'iyo ntara ya tigre zirwanya leta mu kiganiro yahaye itorokanizo ry'amakuru ry'abongereza reuters yaragabishije ko inteko zabo zishobora kuzokwinjira mu gihugu kibaye ca eritrea hamwe no mu ntara ya amhara ya etiyopiya ukurikiranirayo umwansi mu gihe vyoba ngombwa muri somaliya abanyepolitiki barumvikanye kuja mu matora y'umukuru w'igihugu ku itariki ya cumi y'ukwezi kw'icumi nyene amatora yasibijwe igihe kirekire byashyikirijwe n'ibiro by'umushyikiranganje wa mbere ejo ku munsi wa kabiri inyuma y'amezi y'icyuka kibi cya politike rimwe na rimwe cyavuyemo ubwicanyi ibiro by'umushyikiranganje wa mbere mohamed hussein roble byashyize ahabona ikirangaminsi cy'amatora y'abashingamateka n'ay'umukuru w'igihugu inyuma y'ibiganiro byamaze iminsi ibiri ku mugwa mukuru mogadishu ikirangaminsi cy'amatora cyatangajwe ejo kuwa kabiri gishyira itora ry'abasenateri mu kwezi kw'indwi itariki mirongo ibiri na zitanu ry'abashingamateka hagati y'ukwezi k'umunani n'ukwezi kw'icenda abashingamateka n'abasenateri bazotorwa nibo bazoca bakorana batore umukuru w'igihugu ku itariki y'icumi y'ukwezi kw'icumi nyene
washington ijwi ry'amerika muyavugwa mu makungu ishyirahamwe mpuzamakungu ryita ku magara y'abantu oms ryavuze ko ririko riraherekeza ibihugu bitanu bigisigaye inyuma bitaratangura gucandaga abanyagihugu covid cumi n'icyenda mu gihe gushika ejo ku munsi wa kabiri isi yari imaze gucandaga imiliyaridi zitatu z'abantu mu bihugu ijana na mirongo icyenda na bine bihurikiye muri oms uburundi eritrea haiti korea ya ruguru na tanzania ntibiratanguza porogaramu yo gucandaga abanyagihugu covid cumi n'icyenda umuvugizi wa oms yabwiye itororokanizo ry'amakuru ry'abafaransa afp ko iryo shyirahamwe ribandanya guherekeza ibyo bihugu kugira bifate ingingo yo kwifatanya n'abandi gucandaga abanyagihugu babyo umukuru w'ingabo za leta z'ubumwe za amerika muri afghanistani yavuze ejo ku munsi wa kabiri ko atewe amakenga no guhungabana k'umutekano kwiyongereye mu gihugu ni mu gihe inteko za amerika na otani zitegekanya kuzoba zakuyeyo abasirikare babo bose ku itariki ya cumi n'imwe y'ukwezi kw'icenda general austin scott miller ahagarariye itahuka ry'abasirikare mvamakungu muri afghanistani yabivuze mu gihe rugeranye ko ku rubuga rw'intambara hagati y'abatalibani hamwe n'abasirikare ba leta muri ico gihugu catabaguwe n'intambara mu kiganiro n'abamenshi makuru ku mugwa mukuru wa afghanistani kabul general miller yavuze ko ibintu bitifashe neza mu gihugu muri iki gihe kuko abatalibani babandanya kwigarurira uturere kandi bashobora no kuzofata igihugu cyose ku nguvu
urakoze aruyizi bigira imana mukomeje kumva radiyo ijwi ry'amerika yumvikanira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu no kuri fm mirongo inani n'umunani n'ibice bitatu ya radiyo inshuti ya bose mu rwanda mu burundi ni ku mirongo migufi yasho tuweve kuri metero cumi n'icyenda na makumyabiri n'ebyiri mushobora kandi kumva ibiganiro byacu muciye ku rubuga rwa interineti kuri wayi eshatu akadomo radiyo yacu joro akadomo komu no ku mbuga za instagram youtube na facebook aderesi yacu ni voa radiyo yacu
iwanyu mu ntara
tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuva isaha indwi gushika isaha indwi n'igice z'umutaga iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
kuri uyu wa gatatu i Paris mu Bufaransa hatangiye inama mpuzamahanga inama igamije gushyiraho gahunda y'imyaka itanu yo kwihutisha iterambere ry'uburinganire hagati y'abagabo n'abagore iyo nama izamara iminsi itatu irahuza abahagarariye ibihugu na za leta imiryango mpuzamahanga n'itegamiye kuri leta kugira ngo baganire ku bibazo bireba uburinganire mu nzego zitandukanye muri iki gihe bityo bafate gahunda y'imyaka itanu iri imbere bashingiye ku byagaragaye byagaragaye mu bihe byashize adele kibasumba ari mu buyobozi bukuru bw'ikigega jimbere fund giharanira kurwanya ubukene mu bagore bo muri congo yavuganye na mugenzi wacu joffre mutagoma natumiwe mu mukutano mpuzamahanga wo kwihutisha uburinganire igihe natumiwemo cyari inzira yo gushakisha amahoro cyangwa se inzira ituganisha ku mahoro n'umutekano uramye iyo icyo ni cyo cyiciro njyewe nari ndimo cyane cyane kuko twebwe aho tuva iwacu muri congo y'iburasirazuba aho ibyo ni byo bibazo dukunze kugira ibibazo by'umutekano ese ni gute abagore bashobora gufasha kugira ngo tugere ku mahoro aramye cyangwa se umutekano uramye natanze urugero rw'ikintu abamama bakoze bo mu minembwe kuva ibyumweru bitatu bishize murabizi ko hamaze hafi imyaka irenga ine bari mu ntambara y'urudaca akenshi nibo bahunga nibo bicwa nibo bafatwa ku ngubu ariko kuri ubu ngubu intambara yabageze ahantu bavuga ati dukwiye guhaguruka natwe tugasaba tugashakisha amahoro ibyo ni ibintu udasanzwe ubona cyane aho abagore nabo bahaguruka bakavuga ati tureka dushakishe ukuntu tuzana amahoro bo bafata umwanzuro wo kugenda kwicara uruhande rw'inzu y'abajenerali bareba umutekano w'iriya mu minembwe banafata n'ikibuga cy'indege bacicaramo baravuga ati nta ndege yitura igira icyo ituzaniye kitari amahoro ibyo rero bituma abantu batangira kwita ku kibazo cya minembwe batangira kucumvaho kubera ko abagore bahagurutse kandi ukabona yuko iyi nzira ni inzira itandukanye n'iyo abagabo bakoresha kugira ngo bagere ku mahoro ni nk'ibyo cyane cyane nababwiye mbereka n'ukuntu abagore nk'abo baba bahagurutse badafite kivugira badafite ubarengera ko abantu bose ku isi aho bari yaba ari iwacu rw'ibiyaga bigari cyangwa se ku isi hose bakwiye kwita ku bagore ibintu byose bihagurukijwe n'umugore cyangwa se bihagurukije umugore bizana amahoro kandi ni aporoshi idatanga impfu ntabwo bagwana bazana indi nzira itandukanye kugira ngo bagere ku mahoro uravuga ibyo abagore baharanira kugira ngo imiryango yabo abagabo babo abana babo bashobore kugera ku mahoro ariko se umutegarugori wo mu karere k'ibiyaga bigari nk'iyi nama yatangiye uyu munsi we yayitegerezamo iki ni iki yavuga ati nanjye ntegereje ko iyi nama imarira icyiza cy'inama ni inama ihuza ibihugu n'abategetsi ndetse ah, n'ab- n'abikorera ku giti cyabo bahura kugira ngo barebe ndetse n'iki twohindura mu mategeko cyangwa se mu bihugu byacu kugira ngo tuzamure abagore ah, kugira ngo nabo bangane igice kimwe n'abagabo bapartisipe mu nzego zitandukanye za leta kugira ngo nabo bagaragare ubwo rero ni ikintu cyiza ku bantu bafite ibihugu byabo birimo gupartisipa kandi byasinye i- i- ibizemezo kuko ibi ni ibyemezo zavuye mu muryango mpuzamahanga twizere yuko aba- abategetsi bazavamo bafite inzira igaragara uku igaragaza ukuntu abamama cyangwa se abari n'abategarugori nabo bazisanga muri kino kintu kugira ngo kibazamure kibakura aho bari bari kibageze ahandi kandi nabo base bafatwe kimwe cyo kimwe n'abagabo mu nzego zose z'igihugu Mm. biri amahire hari za leta zimwe zibyumva zigashyiraho ingamba ziteza imbere abategarugori ndetse n'amwe mu mategeko akagenda avugururwa ariko hari n'aho bidakunda ugasanga ibyifuzo ku bari n'abategarugori biguma mu nzira y'ibyifuzo kubera ko habuze ibikoresho by'ishyirwa mu bikorwa mu gihe abayobozi ba politike bitwaje ububasha cyangwa se ingufu zaba izo bahabwa n'amategeko cyangwa izo bahabwa n'ingabo wenda z'ibihugu bayoboye abategarugori muri rusange ku isi by'umwihariko bo mu karere k'ibiyaga bigari ni iyihe ntwaro mufite muvuga muti dore intwaro tuzakoresha kugeza igihe ibyo twifuza bizumvikanira intwaro dufite nk'abari n'abategarugori bava mu bihugu byo mu karere njye novugira aho nzi iwacu muri congo mu by'ukuri turi bamwe bava muri leta idashyira imbere abari n'abategarugori ariko nanone twenyine tumaze kumenya agaciro kacu tumaze kumenya yuko dushoboye rero icya mbere dufite ni uko twiyizi kandi tuzi ubushobozi bwacu aho dushoboye n'aho tudashoboye n'ibyo twakora kugira ngo tu- tuhagere ni intwaro ikomeye cyane ikintu cyo guhaguruka ugakoresha ijwi ryawe ntabwo wayisuzugura hari igihe ubikora bakakumva kandi baka- bakagira icyo bokora Adele Kibasumba uri mu buyobozi bukuru bw'ikigega Jimbere Fund giharanira kurwanya ubukene mu bagore bo muri Kongo yavuganaga na mugenzi wacu Geoffrey Mutagoma ku gicamunsi cyo kuri uyu wa kabiri minisitiri w'intebe mu Rwanda Edouard Ngirente yagiranye ikiganiro n'abanyamakuru ku ngamba nshya zo kwirinda icyorezo covid cumi n'icyenda muri icyo kiganiro minisitiri w'intebe yahumurije abanyeshuri bagiye gukora ibizamini bya leta bizeza ko batazacikanwa kubera ko amashuri yose yafunzwe mu rwego rwo kwirinda covid cumi n'icyenda i kigali eric bagira ubusa iki kiganiro n'abanyamakuru kije nyuma y'izindi ngamba nshya za guverinoma zo kwirinda icyorezo covid cumi n'icyenda zizatangira kubahirizwa kuva ku itariki ya mbere y'ukwezi gutaha kwa karindwi aganira n'abanyamakuru minisitiri w'intebe bwana edouard ngirente yavuze ko ku bafite impungenge ko hari abanyeshuri bazabihomberamo kubera ko amashuri yafunzwe bitazabaho aha bitaye cyane ku bagombaga gukora ibizamini bya leta nkamara abantu impungenge ko iyo twafashe imyanzuro ntabwo twibagirwa uruhande rumwe ngo tuvuge ngo amashuri arafunze twirangije ko ababyeyi bafite abana abana bafite ibizami ngira ngo ikindi twakize cyane ariko muri iryo tangazo twasohoye turavuga ko amashuri afunze ariko ko minisiteri y'uburezi iri buze kwita ku bana bari bafite ibizami bya leta bizakorwa muri ukwezi kwa karindwi abo ngabo twakageneye umwihariko wabo Ah, nta mpungenge bagira minisiteri y'uburezi irabitaho iramenya abari mu mashuri aho bari basanzwe barara n'abajyagaho ku munsi uko bibafate ariko ndagira ngo mbizi ko nta mwana uzahomba ikizami cye iki kiganiro minisitiri w'intebe akigiranye n'abanyamakuru mu gihe hari hatangiye kumvikana icyoba muri rubanda ko bashobora kwisanga bashyizwe muri gahunda ya guma mu rugo umukuru wa guverinoma akavuga ko ugutakamba kwabo kutashingiweho mu gufata ingamba ahubwo ko habayeho gushyira mu gaciro hashingiwe ku buremere icyorezo covid cumi n'icyenda kigezeho rero kuba uwo muturire wo kuzabona ntabwo ari ukwibarinda ni ugushyira ku munzani ibyo byose ariko nk'uko ndagira ngo mutumva ko kuba tutayishyizeho uyu munsi ari uko twayibarinda ahubwo mwabidusabye oya nawe yashobokaga ariko dushyira ku munzani bivuze no ngo dukomeze twirinde niyo no ishobora kuzagira ikongera ikaba bitewe n'uko imibare yazamutse muri iki kiganiro n'abanyamakuru minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu bwana jean marie vianney gatabazi yakanguriye abaturage binubira guma mu rugo gukomeza kwirinda birenzeho ibihabanye n'ibyo bashobora kwisanga muri guma mu rugo twabonye ku ku manywa abantu bandika bavuga nyaboneka mu dukize no kudahuri rukudahuri ntabwo tuyishaka kudashaka rukudahuri nta kundi usibye kwirinda kutirinda byazana n'uruhu kudahuri ko abantu bose barwaye mu gihugu badashobora kubona uburyo bavurwa n'abaganga babitaho kandi izindi ndwara ziracyariho uyu ni umwanya wo kugira ngo buri munyarwanda atekereze ku giti cye atekereze we n'umuryango we kandi nanone ko kovide iyo ije ntabwo iza ireba kanaka leta y'u rwanda ikomeza kumvikanisha ko buri wese afite inshingano zo gukomeza kwirinda no gushishikariza mugenzi we kwirinda icyorezo covid cumi n'icyenda mu buryo bw'imibare inzego z'ubuzima ziravuga ko ikigeranyo kigaragaza ko muri uku kwezi kwa gatandatu icyorezo cyarushijeho gukaza umurego muganga daniel ngamije utegeka minisiteri y'ubuzima avuga ko imibare yikubye inshuro hafi enye agasanga hakenewe gukaza ingamba ntabwo twaherukaga imibare y'abantu barindwi umunani icyenda bapfuye ku munsi ariko twese turayibona muri ino minsi cyane cyane muri iki cyumweru turimo twageze aho dutangaza abantu iminsi ikurikiranye barenze batanu bapfuye bazize kovide noneho wanasesengura ugasanga mu bapfuye harimo n'abantu bakiri bato harimo nk'abantu bafite imyaka mirongo ine mirongo itatu n'icyenda nta kindi kibazo cy'ubuzima yari asanganywe ibyo byose iyo umuntu abirebeye hamwe ikibazo cya kovide kirakomeye ndetse n'ingamba zagiye zifatwa hakenewe ko zishimangirwa n'izindi kugira ngo uyu muvuduko w'ubwiyongere bwa covid udakomeza kwiyongera ugasanga noneho kibaye ikibazo tudashoboye guhangana nacyo kuko kizaba kirenze ubushobozi bw'ibitaro n'abakozi bo kwa muganga kugira ngo bahangane nacyo ni byiza ko hafatwa rero ingamba navuga ko zikaze ziyongere ku zari zarafashwe mbere ngo turebe niba imibare twayigabanya hanyuma tukabasha guhangana neza tukanavura umubare ukuzagenda ugabanuka w'abarwayi bafite covid mu bigaragara leta y'u rwanda imaze gukaza ingamba zo kwirinda icyorezo covid cumi n'icyenda itangazo ryasohowe kuri uyu wa mbere n'ibiro bya minisitiri w'intebe rivuga ko aya mabwiriza asubiwemo kubera ubwiyongere bw'abandura virusi ya korona bakomeje kugaragara ah bagira ubusa ijwi ry'amerika i kigali
muri uganda ikigo cy'igihugu gishinzwe imiti national drug authority nda cyatangaje ko cyemereye umuti witwa covidex kugurishirizwa muri za farumasi n'ahandi habigenewe nk'umuti wo gufasha mu guhangana na virusi ya korona ariko ntufatwe nk'umuti uyivura mu itangazo ryashyizwe ahagaragara kuri uyu wa kabiri ikigo cy'igihugu gishinzwe imiti kiravuga kandi ko uwo muti ugomba gufatwa hakurikijwe inama z'abakozi mu by'ubuvuzi
ati national drug authority ishingiye ku bushakashatsi bw'ibanze hamwe n'inyandiko bifashe ku buziranenge bw'uwo muti covidax yawemereye gukoreshwa ariko irasaba abarimo kuwukoresha bose ngo haramutse hari ingaruka ubagizeho bahite batumenyesha
abiyaze rwamwiri umuvugizi w'ikigo cy'igihugu gishinzwe imiti muri uganda icyo kigo kandi kiravuga ko iki ari icyemezo cya mbere gihabwa imiti yakozwe mu bimera bivura hakurikijwe ubushakashatsi bwerekana ko uwo muti ufite ubuziranenge kandi ari ingirakamaro mu kanya navuganye n'umunyamakuru w'ijwi ry'amerika i kampala iginashusi bahiji mbanza kumubaza aho ubuyobozi bwa nda bwahereye bushishikariza abaturage gukoresha covidekisa aho cyahereye kugira ngo cyemerere abaturage gukoresha umuti ni uko uwo muti ukimara kugaragara ku isoko mu ntangiriro z'uyu mwaka abantu batangiye kuwukoresha cyane ndetse wari umaze gukwirakwira mu gihugu cyose ku buryo badafite ukuntu bari kuja kuwuhagarika abantu bawukoresha benshi banarababujije ariko baranga bakomeza barawukoresha kandi abawukoresha bose bagatanga ubuhamya ko urimo kubafasha cyane ndetse n'abari bari barembye ngo bakawukoresha ukabakiza niyo mpamvu rero byazageze igihe ko ikigo gishinzwe imiti cyavugana n'uyu muprofesa wari urimo kuwukora kugira ngo bemerere abantu bawukoreshe ku mugaragaro bakurikirwa n'abashinzwe amagara y'abantu uwo mwarimu wakoze uwo muti ni muntu ki ni porofesa patrick ogwang wo kuri kaminuza ya mbarara izwi nka mbarara university of science and technology mu burengerazuba bwa uganda kandi akaba ari we ukuriye ishami ry'imiti ry'iyo university kandi uwo mu porofesa akaba atari ubwa mbere akora imiti ndetse yigeze gukora n'umuti uvura burundu malariya ahabwa n'agashimwe n'ikigo gishinzwe imiti cyo mu budage kubera ari umushakashatsi mu bintu bijyanye n'imiti ariko mu by'ukuri uyu muti covidax ntabwo wari wakageze ku rwego rwo kugira ngo wemezwe uke mu bipimo mu bipimo byose byemerewe kugira ngo ube wakoreshwa ariko kuva yawukora abantu batangiye kuwukoresha mu bwinshi kandi bakavuga ko urimo kubafasha mu gukiza ububabare bwa covid cumi n'icyenda ariko impamvu imwe banareka ko abantu bawukoresha ni uko ari umuti ukozwe mu bimera bisanzwe udashobora gutera ingaruka mbi ku buzima bw'abantu none uwo muti covidex umaze igihe kingana icyo ukoreshwa ukurikije profesa urwanga yatangiye gukora mu mwaka ushize ariko waje awukiwukisha mu bipimo bisanzwe bya laboratware ariko watangiye kugaragara cyane vuba nko muri amezi abiri ashize ubwo ubwandu bwa covid cumi n'icyenda bwatangiye kwiyongera abantu benshi bawushaka bawugura banawukoresha banatanga ubuhamya ko urimo kubakorera mbese uwo muti ni wonyine ukozwe kugira ngo wunganire iyindi miti ikoreshwa mu buvuzi bw'iki cyorezo cya covid cumi n'icyenda aho muri uganda urebeye hamwe uyu muti w'ikinyobwa niwo muti ntabwo twavuga ko ariwo wonyine ariko niwo muti ubu uri ku isoko kandi ukozwe n'umuntu ubwe wakoze ubushakashatsi ku by'imiti akawukora ariko hari indi miti irimo kugeragezwa na leta bitandukanye kuko uyu ari kuwukora ku giti cye ariko hari indi miti irimo kugeragezwa na leta ndetse irimo uwuvura n'uwo gukingira iyo miti nayo iracyari mu nzego zitandukanye ntabwo yari yemererwa kugera ku isoko n'ubwo nk'uwo kuvura wo umaze gukoreshwa ku bantu bamwe na bamwe barwaye kandi ukurikije perezida Museveni avuga ko abahanga bamaze kumenyesha ko urimo kuvura abantu neza bakaba bategereje ko bamara kuvura abantu bagera ku ijana na makumyabiri kugira ngo wemezwe ushyirwe ku isoko nk'umuti uvura covid cumi n'icyenda kandi uwo muti wo wo barimo gukora ku rwego rwa leta umuryango ushinzwe amagara y'abantu ku isi hose World Health Organization urimo gukurikirana ukuntu urimo gukorwa Ignatius Bahizi umunyamakuru w'ijwi ry'Amerika i Kampala muri Uganda ndagushimiye cyane kandi nkwifurije umunsi mwiza murakoze cyane bwana Venuste abahoze ari abakuru b'ibihugu muri afurika mirongo itatu na batatu barasaba ubufatanye bw'umuryango mpuzamahanga mu guhangana n'indwara zititabwaho uko bikwiriye mu gifaransa bita maladi tropicale neglige cyangwa se neglected tropical diseases mu cyongereza ntds mu magambo ahinnye indwara ziboneka mu gice cyo hagati y'umubumbe w'isi babisabye nyuma y'aho ubwongereza bufatiye icyemezo cyo guhagarika imfashanyo ingana na miliyoni magana abiri z'amadolari y'amanyamerika yagenerwaga kurwanya izo ndwara baravuga ko icyo cyemezo cy'ubwongereza gitereranye abanyafurika miliyoni magana abiri bafashwaga mu bihugu makumyabiri na bine mu itangazo ryashyizwe ahagaragara barasaba umuryango mpuzamahanga n'amashyirahamwe aramira abari mu kaga gukusanya inkunga ikenewe kugira ngo hatagira abongera guhitanwa n'izo ndwara ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima wemesha riherutse gutangaza ko icyorezo cya covid cumi n'icyenda cyasubije inyuma ibyari byagezweho mu mugambi wo kurandurana n'imizi izo ndwara zititabwaho uko bikwiriye ni indwara wemes ivuga ko zandurwa n'abantu miliyari imwe n'ibihumbi magana arindwi ku isi hose mirongo ine na batanu ku ijana byabo bari muri afurika mugenzi wacu eugenie mukankusi yabiganiriyeho na jean bosco mbonigaba umuyobozi w'agateganyo w'agashami gashinzwe kurwanya indwara zititaweho mu kigo cy'igihugu cy'ubuzima mu rwanda rbc atangira amubwira izo ndwara izo arizo izo ndwara ni indwara mu by'ukuri zikunze kwibasira cyane cyane abantu babayeho mu buzima buciriritse ni indwara kanini zijyanirana n'isuku nke cyangwa se umwanda muri rusange akaba ari indwara mu by'ukuri ziganza cyane cyane mu bihugu biri ahantu hashyuha cyangwa se hari n'ubuhehere izo ndwara ahanini zikaba zikubiyemo inzoka zo mu nda zikaba zikubiyemo n'indi yitwa dariziyoze iyo ntabwo iba mu nda iba mu miyoboro y'amaraso yegereye amara yurandurira mu bishanga hakabamo indi itera ubuhumyi bw'amaso ariyo bita tarakoma ndi kuvuga iziganje cyane cyane muri rusange no ku isi zigaragara hakaba n'indi yo kubyimba ibirenge bita ibitimbo cyangwa imidido hari n'aho bayita ni imisozi iyo mu gifaransa bayita shariyeze limfatike hakaba n'indi bita onkoserikoze nayo itera ubuhumyi bw'amaso ndetse no kwangirika k'uruhu bayita onkoserikoze izo ni zimwe muri eshanu z'ingenzi zikunze kugaragara cyane cyane ku isi ariko ntabwo ari izo gusa zigize indwara zitaho uko bikwiriye hari n'izindi hari urugero nko kurumwa n'imbwa imbwa zino zishobora kuruma zikagutera nk'indwara y'ibisazi by'imbwa hari kurumwa n'inzoka ikaba yagutera ubumara hari n'indwara ya teniya ituruka ku kurya ingurube cyangwa se n'inka zidatunganyije neza inyama zazo zidatunganyije neza ndetse hari n'ubwo ishobora kugera mu bwonko mu gihe amagi y'iyo ndwara y'iyo nzoka ya teniya cyane cyane yatutse ku ngurube abashije kutujyamo hari n'izindi nyinshi urugero nanone nk'ibibembe ni imwe mu ndwara zitaho uko bikwiriye nk'uko bigaragara ku rutonde rw'umuryango w'abibumbye akaba ari lisite y'indwara mu by'ukuri zigera kuri makumyabiri zikaba zishyirwaho n'umuryango w'abibumbye bitewe n'uko itsinda rishinzwe riba ryabanje kugenzura iyo ndwara rigasanga koko yibasira igice kimwe kurenza ibindi bice by'abaturage kandi ahantu yiganje kurenza ahandi bigatuma babasha kwishyiramo izo ndwara ziba zitarita uko bikwiriye arizo nk'uko zizwi mu cyongereza zitwa eritibiri mu magambo ahinnye muri izo ndwara izikunze kuboneka mu rwanda n'izihe zihagaragara cyane imbere ya mbere n'inzoka zo mu nda ziragaragara mu rugero rugaragara kuko nibura mu bantu ijana bapimwa ushobora gusanga nka mirongo ine barwaye izo nzoka zo mu nda hari nanone n'izindi zijyanye n'iyo realiziyoze ahanini igaragara mu ahantu hatandukanye hari amazi adatemba wenda nko mu buhinzi bw'umuceri n'ibindi hari indi yitwa shishikara cyangwa se ubuheri nayo ikunze kugaragara mu rugero rugaragara ndetse n'indi yitwa imidido imidido ariko idatera kariyeze lymphatique itewe n'ubutare buba mu butaka ariyo bita podoconiose nizo urebye z'ingenzi zikunze kuhagaragara cyane izindi zikaba zirimo zigenda zicika zitakiri ikibazo gihangayikishije nk'ibende irimo kugenda icika cyane n'izindi zimwe na zimwe zitakiri ikibazo mu by'ukuri gihangayikishije ubuzima rusange bw'abanyarwanda oms ivuga ko hari byinshi byari byagezweho mu kurwanya izo ndwara nk'uko mubivuga harimo izigenda zicika hari ibyagezweho rero ariko deparitoma ishinzwe gucunga indwara zititaweho n'iz'indiririzi mu ishami rya oni ryita ku buzima ivuga ko hari ubwoba ko igice kinini cy'ako kazi gakomeye kandi gafite akamaro cyane kakozwe gishobora gusubira inyuma uko byahoze mbere biturutse ku ngaruka za covid cumi n'icyenda mu rwanda iki cyorezo cya covid cumi n'icyenda cyagize ngaruka ki mu rugamba rwo guhangana n'izi ndwara mutubwiyemo zimwe ni byo koko izo mpungenge zirahari ku isi yose no mu bihugu byinshi by'uko ibyagezweho cyane cyane mu guhashya zino ndwara bishobora gusubira inyuma kubera ikibazo cya covid cumi n'icyenda ariko ninjira ku ruhande rw'u rwanda dushobora kuza gusanga ahubwo hari ibiri gukorwa ndetse bitewe n'ingamba leta yashyizeho ugasanga bishobora no gufasha mu guhashya ikibazo cy'izo ndwara ziterwa n'umwanda ahanini cyane cyane nk'izo nzoka zo mu nda wenda impungenge za mbere z'umuryango w'abibumbye ishami rishinzwe zijyana cyane cyane n'ibihugu bitabashije kujya bitanga ibinini by'inzoka cyangwa se n'ibyo binini by'izo ndwara zindi twahoze tuvugaho kuko ubundi kugira ngo bazihashye ibihugu byinshi bikunze gutanga ibinini by'inzoka cyangwa se iby'izo ndwara zindi muri rusange abantu bagifite icyeyo cy'imyaka runaka bose bakaba ibinini by'inzoka ubu rero kubera ikibazo cya kovide ibihugu byinshi ntabwo byabashije gukora icyo gikorwa cyo gutanga ibyo binini kubera ikibazo cya kovide ko hagaragara ko mu gihe babitanga bishobora gutuma abantu bahura n'ubwandu bwa kovide bikavuga bati kugira ngo rero tubitange reka tubyihorere ari naho habayeho ibyago by'uko bimwe mu binini byaba byatanzwe nk'inkunga mu bihugu bitandukanye amakuru avugwa y'uko hari ibyagiye byangirika ni ukuvuga ngo itariki yabyo y'ukoreshwa ikagera bitari byakoreshwa bikangirikira mu masoke bigatwikwa ubu n'u rwanda ho navuga ko hagiye habaho guhuza n'ibihe twabaga turimo bya covid kugira ngo bitabuza cyangwa bidasubiza inyuma urugamba twari tumaze kugeraho cyangwa se insinzi twari tumaze kugeraho duhangana n'izo ndwara kuguhuza n'ibihe rero kwagiye kujyanirana n'uburyo u rwanda rusanzwe rukoramo ibintu ndavuga cyane cyane uburyo mu mudugudu mu isibo inzego zikorana aho abajyanama bakoranye na ba mutwarasibo mu kugira ngo bagere urugo ku rundi jean bosco mbonigaba umuyobozi w'agateganyo w'agashami gashinzwe kurwanya indwara zititaweho mu kigo cy'igihugu cy'ubuzima mu rwanda rbc yavuganaga na ejeni mukankusi hano dusoreje aya makuru hamwe na mukobere ya baro wamfashije kuyabageza ashimiye cyane kuba mukomeje kuba benshi benshi mukurikira radiyo ijwi ry'amerika buri munsi ku migabane yose y'isi mukomeje mugira umunsi mwiza mwari kumwe na veniste nshimye imana